muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri iki kiganiro kandi murisanga mu gikurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu uko kirimo gihita
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero murisanga ku isoko si hahandi ni igitabo cya mukantabana imakire ku isoko si hahandi bivuze iki muri make nk'uko umwanditsi abisobanura ku isoko ni iwacu ni iwanyu aho uvuka aho warerewe aho wakuriye aho wabaye si hahandi ibyo bisobanuye ngo ibyo wari uzi aho nyine ku isoko siko bikimeze byarahindutse uyu munsi mukantabana imakire yatwemereye turi kumwe niwe tuganira imakire uraho uraho neza
muraho muraho ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ikaze muri iki kiganiro
murakoze nanjye ndabashimye yego uyu mwanya mu mayi wo kuganira namwe nuko nuko ikaze pe ariko rero nagira ngo nkwisegureho mbanze ngusabe mbere y'uko twinjira mu kiganiro tubanze duhe abanywanyi b'ijwi rya amerika inkuru y'uru rupfu rw'umuhanzi w'icyamamare kizito mihigo mu itangazo yashyize ahagaragara polisi y'u rwanda ivuga ko kizito mihigo yiyahuriye muri kasho ya polisi yari afungiyemo i remera i kigali umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa natubwire ibindi kuri iyi nkuru urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi
urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu rwanda bwana kizito mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u rwanda cyageneye abanyamakuru ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha yine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri ahagana saa kumi n'imwe kizito mihigo y'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi i remera mu mujyi wa kigali yasanzwe yiyahuye arapfa iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko kizito mihigo yaramaze iminsi itatu muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera rikomeza rivuga ko ku matariki ya cumi n'eshanu na cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa kabiri kizito mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye kizito kwiyambura ubuzima mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo ijwi rya amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yagize ati ndi mu nama anyoherereza ibibazo kuri whatsapp ijwi rya amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwareba ibikubiye mu itangazo ibisigaye mukabaza urwego rw'ubugenzacyaha ribu ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika ihita ibaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu uwo ni madame marie michel umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi kizito mihigo Eh, urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo eh, aho yari afungiye i remera ari bo ba- ba- ba- ba- ba- baduhaye ayo makuru batubwira ko yiyahuye yarafunganywe nande yari afunzwe wenyine mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye Eh, hari yadon ibimenyetso byagaragaye aho yari ari iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye izo ni nk'izihe Eh, icya mbere cyo ha- hari amashuka yaryamagaho niyo a- ya- a- a- yakoresheje hanyuma ah, n'amakuru ava aho yari ari mu- mu- mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iryo shuka yimanitse muri kasho yego muri kasho muri sele aho yararaga hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira amakuru avuga ko ari ku idirishya hari harimo idirishya nuko ubwo harakurikiraho iki rero Eh, icyakurikiyeho ubu ngubu eh, rwanda investigation bureau yafashe umurongo iwujyana kuri rfr hariya kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy eh, noneho hamenyekane koko niba yiyahuye huyeho n'ibyo wenda hari akandi nakongereraho yego urebye nk'ukuntu yari ameze mu- dans- muri iyi minsi yari afite ukuntu ah, acecetse cyane adashaka kuvuga eh, rimwe na rimwe ni- na- n'abo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije Donc, izo izo ni zo mpamvu zi- zi- wenda za- umuntu ya- yakeka ko arizo zatumye yiyahura kwa kuba wamureba ukabona asa nkaho afite depression hari ukuntu ubona umuntu ameze donc umuntu nibona acecetse abantu bamusura ntabavugishe baba bo mu muryango we eh, no- donc, ni impamvu zatekere- umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana
mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera kizito mihigo ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa birumvikana ko iyo mushiki we aza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare kizito mihigo ruje nyuma y'urwa metre dona mutunzi wigeze kunganiraho bwana lewo mugesera nawe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjijwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashu ari kure cyane akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje ku rupfu none rero ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje mu karere ka nyaruguru ahegera umupaka w'u rwanda n'uburundi bivuga ko yari agiye gutorokera mu gihugu cy'uburundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza imana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ine afunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo n'uwa perezida paul kagame ni mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi na kane yari yakatiwe gufungwa imyaka icumi mu rwego rw'amategeko kizito mihigo apfuye ku myaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko nta mugore nta n'umwana asize akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric urakoze twibutse rero abaduteze amatwi ko polisi y'u rwanda ivuga yuko kizito mihigo yiyahuriye muri kasho yari afungiyemo i remera i kigali ariko rero ibi ntabwo ari byo turi buganireho mbasabye yuko twibanda ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi nubwo yego urupfu ruhuriranye n'iyi nsanganyamatsiko ariko rero turushyire ku ruhande ndetse n'umushyitsi ndamusaba yuko atagira icyo aruvugaho imakire
karame twibande ku nsanganyamatsiko y'iki gitabo cyawe ku isoko si hahandi ndagusaba rwose yuko urupfu rwa kizito mihigo nihagira n'urugira icyo agusaba kuruvugaho umwihorere ntabwo bikureba urabiyemereye rwose ndagushimiye cyane nuko twinjiye rero nyine mu nsanganyamatsiko uti ku isoko si hahandi mu kwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nanone iki gitabo wakivuzeho muri make kuri iyi radiyo icyo gihe hari mu kiganiro dusangira ijambo none rero uyu mwanya ngushimiye yuko ugarutse noneho kugira ngo uduhe ibisobanuro bihagije utuganirize ku buryo buhagije isaha yose ku gitabo cyawe ku- ku isoko si hahandi none muri iyi myaka itanu ishize iki gitabo cyaguzwe gute cyasakaye gute
Eh, murakoze uburyo bwo kugurisha iki gitabo ntabwo buri mu ruhame cyane Mm, abacyumvise barakimbaza nkakibaha ubu nsigaranye ibitabo bitageze kuri mirongo itanu mm, urabibaha ku buntu se cyangwa uragurisha bo ndakigurisha nkigurisha ibihumbi bitanu yego
yego wowe ku giti cyawe ntabwo wigeze ubi- u- ukijyana mu mu maguriro y'ibitabo ntabwo nigeze nkijyana mu maguriro
kubera iki se kandi ariho ahari cyagurwa cyane vuba vuba
Bo- banza ari uko nakoze bike Mm,
nakoze bike hanyuma mbibwira abantu abo duhuye abo tuziranye abandi bakabibwira abandi ku buryo igitabo cyagiye kigenda kitageze muri za libureri
ubwo rero ibyo ngibyo usigaranye umuntu aramutse ashatse kukigura afite ibihumbi bye bitanu agashaka kukigura yagukura he
yampamagara nk'uku nk'uku mwampamagaye tugahana gahunda
nuko nuko ubwo rero eh, bazajye bagushaka hanyuma ariko ndizera nyine yuko nibishira uzacapisha ibindi
Bo, bi- bishize nkabona abantu bakibikunze na- nabishaka reka dufatanye babanze bamenye icyo ari cyo ku isoko si hahandi ndabibonamo ibintu bitatu uko hari hameze uko hameze ubu hamaze guhinduka n'ukuntu uharota haza- hazongera hakaba heza mu bihe biri imbere mu bihe bizaza reka dutangirire kuko hari hameze mbere y'uko hahinduka hari hameze gute aho ku isoko
hariya ku isoko rero ah, ni ahantu natuye ni ahantu narerewe nk'uko nabivugaga mu gitabo Na- ni ni ahantu hari abantu hatuwe hari ingo haba amatungo haba imirima ihingwa hari urungano hari abasaza hari abakecuru hari abasore n'inkumi hari abagabo b'ibikwerere hari abagabo bakiri abasore
ni hari abana abantu ni abana bafatanya, bakina bagaseka ni- ni baki- aba- ni abana harya abana sinabavuze ntabwo ari bo bavuze yego komeza Eh.
Eh, ni abana Mm, kandi tu- ah, twari dutuye neza ukabona ingo zirakurikiranye mhm. muri mu Dutuye ntazu ku ma- undi musabana amazi muhana umuriro musabana umunyu nu- umuntu umuntu anyura anyura munsi y'urugo cyangwa haruguru y'urugo agasuhuza ati kwa kana kamwiriwe mute Eh, mwe mwiriwe abahano ntimwadufungurira Mbese, nuko Eh, n'abagendaga nijoro umuntu Mhm.
yenda yagize urugendo rurerure mm, yageraga ku rugo agasuhuza yego akumva ko ageze mu gice cy'iwabo abana nabo bakina bakagenda hariya mu muhana bakarya bose bagasangira bityo aho bageze hose ababyeyi babagaburira
Eh, ubundi bakaba bari ku mbuga yenda kugenda barya hose bu- banza kubera ko abana bageraga aho baga- bajya no kwiga bajya no mu mirimo yego ariko ubundi aho umuntu yageraga ba- bagafungura yarafunguraga Mm, Eh, nuko komeza komeza
abantu rero bari baturanye Mm, begeranye kandi barafatanyaga mhm.
Oh. mu gihe cya kera hari hakibaho ibintu byo guhingirana guhinga ubudehe yego ufite umuri ufite umu, umurimo wo guhingisha agatumira abantu Mhm.
akaba ariko ya- yabashakiye ni- ni- ni- ni- n'igisururu n'ikigage Mm, baga- baka- bamara guhinga ah, bakanywa bakagubwa neza bagasangira hamwe ariko ku ntiba- muvure ntibarindaga ko banarangiza bagezagamo hagati bakabona ko icyo- inyota yabishe akabaha bakagotomera aho ngaho bakongera bagasubiramo imihehe iri mu muvure bose basangira be- baganira ye iri Yego.
mu muvure iri mu kibindi Mm, Bakaba- ba- baga- bakanywa bakarangiza mhm.
Ye- bahinguye yenda bashoboraga kubona ababavumba yego yego kuko ubwo n'aba- ubwo n'abandi babaga bahinguye Mhm.
nuko ubwo ibyo ibyo ni urugero byo gufatanya ubundi iyo hagiraga ugira ibirori abantu bose byarabarebaga bagatwerera Mhm.
baga- abajyana ibiseke bakabijyana abajyana inzagwa bakazijyana abajyana ibitoki hari n'abatwereraga n'ibitoki Mm, akakikorera ku mutwe akakijyana ati nimuzatara n'iki muzagitaremo mhm.
umuntu ya- ya- ya- yatwereraga uko afite yego
Eh, ubundi hagira umurwayi ubaho Mhm.
dore ko indwara zabagaho nazo Mm,
abantu bagafatanya bakajyana umuntu kwa muganga bakamuheka bakamuheka buri muntu wese akajya Imo- mu mujishi
Eh, abayishoboye cyane cyane hahekaga abakifite imbaraga Mhm.
Eh, bakaba aribo baheka bakajyana umuntu kwa muganga bakamugarura abarwayi bakabagemurira Mhm.
u- ukabona hari umubano mwiza Eh. hanyuma uwagize ibyago nawe bose bakamutabara uwagize ibyago bagatabarwa birumvikana hanyuma iki Ibyo- gitabo iki gitabo wacyanditse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo cyenda na kane aho ngaho uvuga ku isoko wavukiye warerewe wakuriye ibyo ngibyo byabaga utitaye ku muhutu ku mututsi uko baturanye gusa bakari ko babana niko byari bimeze
niko byari bimeze barabanaga rwose ba- kandi nta nubwo bari baturanye ngo aha hatuye umututsi aha hatuye umuhutu Eh,
Ba- bari baturanye bameze neza ubona ba- abantu basuhuzanya basabana amazi ba- baba abana batirish- mana- babatirishije bagatumirana mm, cyangwa mu bindi birori nk'uko nari nabivuze mhm,
I- imirimo rwose barayisangiraga ibyiza n'ibyago eh, kandi bari batuye bavanze nk'uwo ku musozi wacu ha- hari hatuye abantu benshi rwose mm.
Eh,
nuko none rero ubu ngubu bimeze bite hameze gute abantu birumvikana nibo duheraho ubu hatuye Mm.
abantu bameze gute
yewe yenda ntaravuga ubu ngubu reka Mhm.
mvuge ubu hagati nandika igitabo Mm, ibintu byari byarahindutse bibi mhm, mhm, byari byarahindutse bibi kuko nahageze nka nyuma y'amezi ane cyangwa atanu nyuma ya nyuma ya jenoside jenoside nyuma ya jenoside ubundi wabaga i hari kigali rero karame ubundi wabaga i kigali
eh ubundi nabaga i kigali aho Uretse ukomoka ko- ni muri rugarika mu karere ka rugarika ni hariya mu- mu oya mu ka- ni mu Nako- karere ka kamonyi mu karere ka kamonyi nako umurenge wa rugarika
yego Eh,
ubwo rero nyuma kugerayo byari biteye n'ubwoba mhm, ukabona utazi aho ujya nta nzira zagaragaraga urabona inzira zabaga zinyurwamo n'abantu zinyurwamo n'amatungo zinyurwamo nyuma nta nzira yabaga ihari wabaga ari igihuru mm, ibihuru bifatanye rimwe na rimwe ugashakisha aho inzira yabaga rimwe na rimwe ukagwa mhm, kubera ibi- i- ibyatsi byasobekeranye imicaca n'ibindi mm.
ibyo nda- ndababwira ibintu byo mu giturage mu- bamwe ntibabizi cyane Ni- niyo mpamvu nyine Ariko- tugomba kubivugaho kugira ngo babimenye
Ye.
Mm.
ariko ku- byari bibabaje kuko icya mbere abantu bari barashize Mm,
abantu bari barashize ari aba- ba bandi bari bahatuye bose ari abato ari abakuru abari batwite inda bazivanamo bica abantu ingeri zose barasenya barasenya bagahera inzu hejuru bakayigeza ku itaka usubiyeyo nayo ukaberwaho umuturanyi yari ari ukabura aho wa- wa- aho inzu yabaga I- ahubwo ikindi kibi nanone ingo bagatema bakarimbura bakageza hasi hari na- n'aho bagiye barimbura imiyenzi
n'intoki
ni- ni- n'intoki izegereye urugo izindi zo zari zagiye zi- zishiraho nyuma kubera kudahingirwa Mm.
ibyo rero mu by'ukuri ku- ku- kujyayo wabonaga utazi iyo ujya Mhm.
wabonaga nta rimwe na rimwe ukibaza ngo ariko haga ndajya he ndajya gukora iki Mhm.
ubundi buryo umuntu ashishikazwa no kujya ahantu kubera uwo ahasanga Mhm.
Eh, yenda ubu ngubu hari abantu bajya gusura ahantu gusa kubera ko ari heza nabwo yego nk'aba- nka- nk'abaturisite bajya gusura ahantu kubera ko hari ibintu byiza bashaka kuhareba Mm.
ariko kujya ahantu hatakibaho uzi ko habagaho ni umubabaro ukomeye Mhm.
ubwo rero mpageze ha- nasanze barase- barisha abantu mu bantu babaga iyo ngiyo rwose iwacu nta muntu n'umwe wabacitse Mm.
abo mu rugo iwacu abo kwa musaza wanjye bari baturanye ntabwo ari iwacu gusa bishe Eh.
uwo musozi wose barawishe pe Mhm.
barawica inzu barasenya ingo baratemagura Eh, yewe bi- biteye ubwoba
Nuko icyiza ni uko ntabibonye ubwo rero Nabibonye n'abandi barabamaze.
n'abandi rero nabo barahunze
Eh, abashoboye gu- ku- kurokoka barahunze bari kure nabo utababona ndavuga n'abahutu barahunze abahutu nabo ah, kuko Eh, byakozwe na abari bamwe barishe byakozwe abantu.
na bamwe mu bahutu Aba- aba- aba- abashoboraga ku- kumva yenda bazahita ba- babavuga babonye bimeze nabi bari- bari- ba- baragenda Mm.
Has- hasigara abasaza n'iki ariko hari n'abasaza ngo bi- bicanye cyangwa ba- bayoboraga bica Mhm.
kuko harimo n'abasaza bafunze Mm.
ariko nyuma barabafunguye muri cya gihe cy'abasaza cyo gufu- hari igihe cyabayeho bafungura abasaza bagejeje mu myaka ya za mirongo itandatu n'itanu mirongo irindwi gutyo nimba nibuka neza Eh, eh, yego
nuko. abari bato rero bo- abahasigaye Mm.
N- nabo ba- ntabwo batangaga n'amakuru ntibashoboraga no kubayoboza ngo bakubwire Mhm.
ntibashoboraga no kubabaza umuti kanaka se irengero rye ni irihe ngo bakubwire Mhm.
n'uwo bakubwiraga ngo kanaka niwe wabikoze abageraga muri gacaca ngo ngo ngo ngewe ibyo navuze ni ibyo ngo ababizi nibabisubi- nibabivuge Mhm.
akanga gu- akanga kuvuga icyo habaye rero ibintu bibi habaye kwica habaye gusahura habaye kwica amatungo agenda bayarya ba- bakayatemagura agenda Mhm.
habaye ahagaragaraga ha- noneho haba amatongo hose usanga ni amatongo urumva nyuma y'amezi ane Mm.
ibintu biba byabaye bibi n'ahari inzu harameze ibyatsi Mhm.
ku buryo hari igihe twagiyeyo tugiye tugiye gushyingura banza twari tugiye gushyingura mama Mm.
noneho hari murumuna wanjye wa- wageze nyine aho inzu yari iri asanga ibyatsi byarameze ngo ubu umuntu azajya ajya hehe Nu- asa nu- n'utaye umutwe nyine bimurenze yibaza ngo rwose um- umuntu azajya hehe koko niba Mm.
iwacu ari ahangaha umuntu azahasubira azabigenza ati Mhm.
ese ha- azabona ahandi hitwa hazitwa iwabo Mhm.
byari biteye ubwoba nuko uko ba- uko bambwiye rero bagiye babica byo nabyo birakabije eh hari hari abo kuko n'ibyo bambwiye mu by'ukuri n'abo twagiye tuganira basigaye nyuma twagiye tu- nagiye nganira n'abantu bahasigaye Mm.
ba- nibo bagiye bambwira uko byagiye bigenda Immaculee Hari reka abantu- mbanze nibutse abaduteze amatwi ko ari radiyo ijwi ry'amerika kandi ko we tuganira uri Immaculee mukantabana wanditse igitabo ku isoko si hahandi aho rero hahandi iwanyu ku ivuko aho ukuriye aho warerewe niho uri kutubwira uko hahindutse si hahandi yego nuko nanone mbere y'uko tugera uko hameze ubu ngubu abamfasha bambwiye yuko hari abantu batangiye guhamagara kugira ngo mwiganirire aho naho turaza kuhagera n'ukuntu ubona aho ku isoko hari hameze uwa mbere ni gerard uwa kabiri ni benjamin nibo bategereje kuri telefone benjamin abe yihanganye hanyuma tubanze duhe ijambo gerard gerard we
Ego ndabumva murakomeye ngaho kw'isi ry'Amerika.
turakomeye wabwira umushyitsi aho uri
Ego me ndi mu Burundi nguwe neza ndi mu kagari ka inka mu Burundi nyene mu mu Burundi.
ye nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Ego me ico gitabo yanditse ni igitabo ciza igitabo kinawunya tayitoro kiva ngo kw'isoko wahora aho nahora ngo harahindutse cyangwa ngo ngo ntahindutse numva ari igitabo n'ukuri ciza kandi ico abantu boza bara- barandika ibintu byagiye biraba byo biba byiza cyane by'ukuri tuko mfise imyaka ndi muri generasiyo kateze nuko byinshi twari- twabisoma mu mashure iyo tutaronka abantu ba- babyi- babyitangiye imbere ngo babyandike by'ukuri tuba tuzi ibyo tuzi rero utwo ni umutera inte- intege n'ukuri yarakoze igikorwa cyiza cyane abantu benshi bazimufatira ko intuze ngomba kumubaza none icyo gitabo kizodandazwa kugira ngo na- natwe mu burundi tu- tu- tuzogisome bibaye ngombwa tukironse kugira kugira ngo ko kimaze kuza kuri interineti kugira ngo n'ukuri twoki- twoki- twokironka kugira ngo natwe kugisoma ko birumva biro- birumvikana Uku- ukuntu mwakironka kuri interinete
ego Ah, eh twe kuko n'ukuri twumva cyo kirafasha cyofasha benshi uri kuraraba urabona yuko aho umuntu yahora aba yaha- yahavuye yoba yahavuye bivanye n'imvo n'imvo izi izi canke ziriya canke ukuntu hoba harahindutse avec revolution humaine avec revolution de la planète terre parce que usanga ibintu byose bigenda birabanutse Well, Ibikorela.
eh, Rero ndashaka- Gerard
Ah?
hariya ntabwo hahindutse kubera kubera ibyo ngibyo by- bisanzwe byikora wita naturel byahindutse kubera ishyano ryagwiririye u rwanda muri mirongo icyenda na kane ishyano ryitwa jenoside abatutsi Yego.
bararimburwa
ego me nishyashya urabona yuko arashobora guhindura nibiriwe ariko aravuga pana natirere cyane iryo somo ryahaguye ibyo ni intumbero ariko nda- nda- ndabona irabishyizemo rero nabashanga ndamushimira ndamubwira igituma ariko giteresherariza kimwe gushyira byoshoboka muze kumumpera nimero azompamagare kugira ngo tube turavugana kuri nokiro hakoze ye reka mbwire abamfasha nimero yawe bayigumane hanyuma nze kuyiha imakire nibiba ngombwa muzavugane ukuntu wagura icyo gitabo nawe n'uburyo yakikugezaho i burundi ntabwo ari kure n'iposita ndibwira ko ikora neza ariko rero ibyo kuri interineti arakwisubiriza
ni munsi umurongo kuri radiyo ndayumva neza eee urashaka kubanza kumva igisubizo cye
ego ni munsi umurongo yego reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo hanyuma eh, na nimero bayigumane bu- bu- ugume ku murongo
ego
ye ndababwiye nuko noneho reka imakire agusubize niba icyo gitabo cya- gishobora kujya kuri interineti imakire mubwire rero
Mba ni- niba nyumva ntabwo mbizi enda muramusubiriramo iki gitabo ntabwo ndagerageza kugishyira kuri interineti
yego icyo nakoze ni uku- ni ukugisohora Mm, cyane cyane natekerezaga ku ko abantu bazakibona gi- gikoze ntabwo natekereza kugishyira kuri interineti ntabwo ndabitekereza ye hari abo twabiganiriye aha ariko ntiturabi ntiturabigeraho Mm,
Mm.
nuko ubwo rero nyine ndaza kuguha nimero ze iki kiganiro nikirangira hanyuma Mhm.
mwumvikane ukuntu igitabo cyamugeraho n'ukuntu nawe amafaranga yakugezaho jera wabyumvise
yego murakoze cyane kuze kumwimpe nimero Yego.
Birakeneye cyane kuzofata muri kabyoza nanjye ndikubona twenye tukira cyane rwose vrema murakoze yego ndabikora rwose urakoze cyane Yego, murakoze nawe mugire ibihe byiza yikomera komera noneho duhe ijambo benjamin benjamin benjamin
egome ndabumva cyane uri ku ijwi rya amerika
egome murakoze kumpa akanya nanjye yego bwira umus- umushyitsi aho uherereye
mperereye neza neza i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'uburundi ye bandanya
ariko akabazo ka mbere mfise mbaze umutumirwa mbere na mbere reka mbaze ndamushimire hanyuma akabazo ka mbere nako Mhm.
nakerekeye iyo sije uwo mutwe uwo mutwe w'ico gitabo yaje kudushikiriza uno munsi ngo isoko si hahandi nego niko kivuga ntibagiye ku isoko si hahandi Eh, ku isoko si hahandi murakoze Eh, yego
nashaka ndamubaze mbona imengo harimwo harimwo insobeko cyangwa icyo nokwitwa filozofi yoba yarakoresheje mu iyo sije nyene agerageze kuyintahuza
ndumva wasobanura neza ikibazo cyawe kugira ngo nawe umufashe kugusubiza neza
ego urumva iryo iryo jambo yakoresheje iyo sije ivuga ku isoko si hahandi mbona imengo nta filozofi nta filozofi yoba yarakoresheje yoba isigura ukundi kuntu umuntu yobifata kuko iryo jambo ariko riratahuritse mu kinyarwanda nyine ku isoko si hahandi mugabo si ikindi kintu biba bishatse kuvuga nicyo nashaka rero kumvu- kum- kugira tu- adusigurire
Usi- ntabwo mushubirije ariko ndumva ari byo turimo tuvuga ko hahandi nyine ku isoko aho yavukiye n'abanyarwanda benshi bavukiye hagiye hahinduka Eh, ubu harahindutse kubera amahano yagwiririye u rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi yabisobanuye ni uko utakurikiraga Mara- radiyo yabisobanuye ko abantu abantu bagize gutya bica abandi kandi barabavandimwe barabaturanyi basangiraga akabisi n'agahiye baratsemba Ego.
batsemba n'ibintu ingo barasenya amatungo bararimbura imyaka bararimbura ibintu nk'ibyo
ego mw'ico gitabo nyene akandi kabazo nari mfise mw'ico gitabo hoba hategekanijwe iki mw'ico gitabo nyene kugira ngo ugwaruka canke abazararuka ubu batabibonye bavyumva ku matwi ca- ku maradiyo canke mu nyandiko kugira ngo ntibazohave bazagaruka ku kwihorahorana ye reka ahita agusubiza aho ngaho nawe urashaka Ego.
kuguma ku murongo kugira ngo wumve uko agusubiza kubera ko mwebwe mutumva radiyo ijwi rya amerika ego ndabishaka cyane ni nayo mpamvu wumva kenshi twe tubyumviza kweri ku matelefoni no biragoye yego reka mbwira abamfasha nawe bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya imakwire yego muba mukoze
thank you nuko maze kumubwira nawe rero imakwire karame ni ukutubabara utwo tuntu twa tekinike turimo ni uko ariko ni ngombwa nyine ko baba bumva uko basubiza ni u- mubwire rero nyine ubutumwa uha abantu bakiri batoya
Eh, yenda umuntu yari guhera kuri kariya ko ku isoko banza yari afite ikibazo cy'iryo jambo yego
ariko wigeze kubivuga ugitangira Mm.
kuko ku isoko ni ku ivuko ni aho wakomoye kubaho ni hahandi wavukiye ni hahandi wa- warerewe ni hahandi wize kubana ukubana n'abandi yego
Eh, ubwo mbese ni iwanyu mu ya- mu magambo make Mm.
hanyuma rero ku bakiri bato abakiri bato icyifuzo cyanjye ni uko bata- batagira ubuzima bubi nk'ubwo tw- nk'ubwo tu- twabonye mu minsi ishize abakiri bato numva nabashishikariza kwirinda urwangano Mhm.
noneho bagashishikarira gukora bakareka kwangana bakareka i- ibintu by'amacakubiri n'aho babyumvise bakabihunga Mhm.
noneho bagashishikarira gukora gukora ikibateza impamvu imbere bagomba gushishikarira gukora Mm.
ni uko burya umuntu udakora a- akunda kurya utw'abandi kandi atakoze ubwo rero ni ukubashishikariza ku- gu- kwirinda urwango noneho bakiga gukora uko umuntu wese a- angana abiga abakiri bato bakiga bakamenya abandimo kwiga imyuga bakayiga bakayimenya buri muntu wese agashaka icyo akora kugira ngo abeho atabangamiye abandi kandi atabangamiwe nawe umurimo ubundi umurimo mwiza umurimo ukozwe neza ubeshaho umuntu ukamuhesha n'icyubahiro ukamuhesha n'icyubahiro Eh, no- abo urubyiruko rero rwose badukundiye ni nabyo tubabwira iyo turimo kuganira nabo bashishikarira umurimo bakareba imbere bagashaka icyiza ikibi bakakima amaso kuko ibibi nabyo biraza bikabatangira bikabajya imbere bikaba bikaza bi- bigaragara nk'aho ari byiza rimwe na rimwe ariko bakeneye no gushishoza tuzajya tubigisha bagerageze gushishoza bahitemo icyiza bahitemo icyo gukora kuko imbere hazaba heza nibakora neza ariko se imakire umuntu umuntu abonye ikibi aho kugihunga yego si bibi kugihunga ariko ibyiza ahari si ukubanza kucyamagana
Eh, kucyamagana ni byiza ariko hari n'igihe bikunanira kukirwanya Eh, ntabwo twese tunganya imbaraga hari igihe eh, ikibi gishobora kuza kikagutwaza igitugu yego icyo gihe rero niho mvuga ko umuntu yahunga ariko ushoboye kucyamagana biterwa n'uko ungana biterwa n'umwanya ufite biterwa n'imbaraga zawe wacyamagana ndetse ukakirwanya ibyo byaba ari byiza cyane ariko iki, iki, i- icyo numva ntifuza ni uko umuntu ashyigikira ikibi yego
Eh, ntiha- he kugira ushyigikira ikibi niba udashoboye kukirwanya ngo ugitsinde uhungu ugi- u- u- u- u- u- ukitaruye ushobora ku- gukora ibindi byiza Mm.
ushobora no gutabaza ushobora no gutabaza
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na mukantabana imakire ku gitabo yanditse ku isoko si hahandi hahandi rero umuntu aba yaravukiye umuntu aba yarakuriye umuntu aba yararerewe afite inshuti afite abavandimwe basangira akabisi n'agahiye none kubera amahano yagwiririye u rwanda muri mirongo cyenda na kane irimbura abatutsi harahindutse nibyo tuganiraho kuri telefone turi kumwe na jean batiste jean batiste we
wi urakomeye
ndakomeye ndakomeye bwira umushyitsi aho uri
ubu ngubu ndi i kigali mu rwanda i kigali hehe nawe ko ariho ari
Ubu- ubu ngubu ndi ahantu bita kimisagara yego
eh naho ubundi mu rwanda ubu harahindutse hari ibintu byinshi byahindutse komerezaho rwose muganire na imakire
eh ku- mbanje no kumushimira ndambanje no kumuramutsa kandi
Mm, komera komera
eh murako kuko mu ki- mu- mu ntuze mu rwanda ikintu cyahindutseho byinshi ubu rwose umuntu asigaye akora ibintu atarinze kujya gutonda imirongo bura nk'abantu baba bari kure batazi ko bimwe byahindutse ayo no- no- n'ibijyanye no mu mashuri ubu ngubu abantu basigaye biga ba- nta majonjora arimwo ubu ku bintu bijyanye no ku muriro nta n'ahantu kera umuntu atanakekaga umuriro warahageze ubu imihanda ahantu hose yarageze kandi ubu n'abantu bose basigaye barahawe n'akazi ku bintu bijyanye no muri za byiciro by'ubudehe mu byi- mu byo mu cyiciro cya kabiri basigaye bahabwa imirimo bahembwa mu gukora bakabaha n'amafaranga kandi baganateza n'igihugu imbere naho mbere rero ubwo urumva abantu benshi bavuga ko ubu- uh, mbere hari ibintu byinshi byabagaho ariko ubu ngubu byagiye bihinduka mbere nimba umuntu yarigaga ariko nta- ntagere nko mu mashuri cyangwa n'abakobwa nabo ntibanige ariko ubu ngubu abakobwa nabo barabakangurira mu kwiga yego
kandi nabo barashoboye ubu mu nzego z'ibanze no mu nzego z'ubutegetsi bose nabo barimo urumva ko harimo n'aba- harimo n'abaminisitiri b'abagore ubu rwose u rwanda rwateye imbere rwa- twa- turashoboye ubu twarageze ye jean batiste urakoze
Eh, murakoze kandi turabakunda cyane natwe turabakunda rwose urakarama pe
Eh, muri dususuruka ariko tuba tubategeje ko muduhamagara tukaheba
reka ibyo ngibyo tuze kubivugana turangije iki kiganiro urabinyemereye
Eh, nta kibazo ye reka mbwira abamfasha nimero yawe bayibike neza
Eh, babibike rwose turabakunda cyane kandi turabakurikirana uko muduha amakuru kandi tuba twizeye niyo mpamvu tuyakurikirana
ye ndababwiye ubwo rero ndaza kuvugana nawe iki kiganiro kirangira urakoze cyane
Eh, sa murakoze
imakwire uko abivuze ko u rwanda rwahindutse nibyo
yarakoze kutubwira ku iterambere u rwanda rurimo gutera imbere imihanda irahari rwose cyane cyane muri kigali bimeze neza cyane amazu arubakwa nako si no muri kigali gusa iyo ugenda umuhanda cyane cyane hafi ya kaburimbo ukararanganya amaso usanga u rwanda rurimo ru- ru- rwubakwa rufite isuku rufite umucyo ibyo yavugaga by'abiga bariga rwose nta nta kujonjora cyakora bakurikiza amanota ufite ufi- kandi icyo ni cyiza yego Ufi- ufite amanota meza abona ishuri ryiza Mhm.
ibyo ibyo rwose bi- bi- bi- bibaho kandi binezeza abiga n'abigisha Eh, ubundi rero amajyambere yo arahari arimo aragaragara Eh, n- n'abakobwa biga ama- ama- amasegisiyo yose ibyo avuga ni ukuri rwose za siyanse baraziga ibintu eh, ibintu by- byose barabyiga nta nta muntu ugifite aho ahezwa mm, eh, mu buryo bw'iterambere mhm.
Mm.
ijwi rya amerika kuri telefone noneho dufite esron esron we
Ah, urakomeye
ndaho ndaho ndashima bwira umutumire aho uri
ndi mu i burundi Mhm.
mu ntara ya kibitoki aho bita mu rugombo yego
yego nkaba nagomba kumubaza Mm.
ese izina ryiwe wabyitwa nde ubu yanditse iki gitabo nabonyeho kirakira aryoshye cyane uwacyanditse
Mm, yitwa mukantabana immaculée
yego ye iki gitabo ki- gisa nk'uko umenye kiravuga ibintu byinshi ariko urabye titire yacyo Mm.
i- gisa nk'ikinyegeje ibintu hahindutse mu byiza cyangwa se mu bibi nibyo byatugoye gutahura ariko ubona ko ari igitabo gisa nka- gisa nk'igifite ibintu byinshi cyo kwigisha
ntabwo wari wakurikiye ikiganiro ariko kuva kigitangira
sinakurikirana kuri telefone ko ndagikurikira kuri telefone voa kuri paji ya facebook none se ntabwo ya- yasobanuye i- yagize umwanya muremure wo gusobanura ukuntu hahindutse nabi
Mm, kubera jenoside yarimbuye ibintu yarimbuye abantu b'abatutsi n'ibintu byabo
okay.
ni nabi icyo ngicyo rero kivuyeho ariko se igitabo igitabo umuntu yokironka yokironka gute
reka bikwibwirire noneho ahubwo aho ngaho guma ku murongo hanyuma bikwibwirire
sawa murakoze
imakire karame nari ndimo mvugana n'abamfasha ngo uwo muhungu aba agumye ku murongo kuko ashobora kumva kuri telefone igisubizo cyawe igitabo yakibona ate
igitabo rero mba- mba ngifite ntabwo kiri muri librori ariko tuvuganye ntakimubonera ubwo nawe rero hariya ari mu cibitoke nawe ndaza kumuha nimero yawe in- cyangwa se nguhe nimero ye hanyuma muzivuganire kuri watsapu cyangwa se muhamagarane
yego ndagomba kubaza gato- akanya gatoya eh kamwe
ni ukudutahura kubera abona ijwi rya amerika mburundi ntigifata Mhm.
nicyo gituma ibiganiro byose bikurikirana ngaha iyo iyo bishoboka mwaza murungika ama donke live kuri vadamerike kuri page byadufasha cyane
noneho reka nze kubwira n'abandi dufatanya tuze kugushyira muri gurupe ya watsapu ibona amakuru ubwo yego ngubwo byaba byiza cyane ubwo nimero yawe ntabwo irimo ndaza kugufatanya nabo tukubwire ukuntu uzajya ubona amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya amerika kuri watsapu Eh, murakoze cyane nimero ya watsapu
ni iyi nyine ni iyi nyine ye esironi ubwo ngubwo nabyo ndabikwemereye
murakoze cyane ibe turabakunda cyane
yego abamfasha tubyumvikanyeho yuko nimero yawe i- tuza kuyi- kuyishyiraho watsapu hanyuma ubwo ngubwo na mukantabana yimakire wanditse iki gitabo ku isoko si hahandi muzumvikana ukuntu cyakugeraho nawe ariko n'ukuntu wamugezaho amafaranga
Mura- murakoze cyane ndabikora kabisa hagati aho ngaho yasobanuye yuko kigura amafaranga ibihumbi bitanu y'amanyarwanda
ni make kabisa umuntu iyo akigura akagisoma niba byo kwi- byo kwigisha akakugwaruka gushasha bwo mu myaka byo kwigisha cyane ye urumva uyafite ku buryo wahita uyatanga
murayatanga pe Erega dukeneye kwiga dukeneye kumenya kahise dukeneye kumenya niba ko tugura akazoza kacu gute ye esro ndagushimiye
murakoze cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa ni mukantabana immaculee ku gitabo cye yanditse ku isoko si haha mumbabarire ku isoko si hahandi avuga rero ukuntu u rwanda rwahinduwe n'ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane kuri telefone dufite siriro siriro we
karame kabiri uro- twese Turi kumwe nk'abitsamuye cyane.
yego nuko bwira umushyitsi aho uherereye
mbanje kubasuhuza n- nitwa siriyo nibyo ndi mu mu burasirazuba bw'u rwanda akarere ka kayonza umurenge wa gahini yego
imakire
karame
nabasuhuje cyane kandi twishimiye kuba mwabashije kuba abatumirwa kuri radiyo yacu ijwi rya amerika
murakoze murakoze
Eh, icyo gitabo rero ndumva ari cyiza cyane urubyiruko kuri ubu ngubu abantu bari kuvuka nta mateka ntabwo bazi ibya kera babyumva gutyo ariko icyo gitabo ndumva rwose cyaziye igihe ariko rwose mwatinze kugishyira ku isoko muzagishyire ku isoko mugishyire mu mariburari abantu bazabashe kuba bakigura kuko urumva yuko ibintu bigikubiyemo ni ibintu byiza cyane byafasha urubyiruko cyane cyane kuko nirwo ruba rutazi amateka ya mbere ya jenoside barabyiga ariko ntabwo ba- babyiga neza nk'uko wenda icyo gitabo kibasha kuba cyabisobanura
immaculee Eh, tu- murakoze yego.
cya- murakoze cyane
yego
Buri- buriya na- n- nzavugana na na za na za library nu- Yego.
numve uko bimeze ubundi rero ntaranajyayo igitabo nda- eh, ubundi ntaranajyayo umuntu yampamagaye ndakimu- ndakimuha Nta- ntabwo ubundi nari nakabijyanye muri muri library
rero buriya mu- mu kuba mwaragikoze nta- ndatekereza ntabwo ari mwe mwenyine bifitiye inyungu ni ni abanyarwanda muri rusange muri kumva yuko n'abaturanyi bacu b'u Burundi nabo bumva ko icyo gitabo bagikunze ndumva rero mu- mu- mwa- mwakwihangana mukazirengagiza wenda igishoro mwaba mwaratanze muka mukaba mwagibasha kuba mwagishyira no kuri interineti icyo gitabo ku buryo cyafasha eh, abanyarwanda kumenya amateka yahise bakamenya n'u- n'iki gihe turimo kuko iyo wamenye aho wavuye ni nabwo umenya aho werekeza
siriro we ndagushimiye
yego namwe murakoze cyane turi kumwe ijwi rya amerika ye nuko nuko ariko rero hagati aho nawe nimba ushaka nyine igitabo ubwo ngubwo wamuhamagara hanyuma mukumvikana ukuntu yakikugezaho nawe uku- mukumvikana ukuntu wamugezaho amafaranga wowe ari na hafi ari na hafi n'ibyo imakire
Mwa- ubwo igahini ni hafi mwabasha kuba mwaduha nka nimero ye tukaba twabasha kuba twagira ukuntu twabasha kubu- ku buryo na bagenzi bacu n'abandi bose bashobora kuba babikenera twabibashishikariza ku buryo bagira uburyo ki bakibonamo ye nimero ze nimero zawe nako ndaza kuzimuha hanyuma muzagerageze kuvugana
yego yego nta kibazo murakoze nimero yawe nawe iri kuri watsapu
Ah, ah, muri ino minsi ntabwo ndi kuri watsapu telefone yagize akabazo eh ubwo ngubwo muzareba uko muvugana ibyo ari byo byose siriro urakoze
murakoze wamuha n'iya- wamuha n'iyanjye ariko yazashaka agahamagara ye ubwo ubinyemereye ndayimuha ye nuko nuko iri ni ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo yanyu n'ikiganiro cyanyu murisanga ku isoko si hahandi niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi ni igitabo cya mukantabana imakire niko se imakire twigeze kuvuga ngo uko ubona ejo ku isoko hazaba hameze ndumva wabikomojeho gatoya igihe umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika yakubazaga uko utekereza urubyiruko ahubwo ntabwo twavuze uko hameze muri iki gihe ubu hameze gute abantu bameze gute babana bate mbese mu magambo make muri ino minsi muri ino minsi nyuma y'iyi myaka makumyabiri n'itanu abantu urabona icyo nabonye ni uko nta bantu basubiye gutura aho ngaho hajemo n'ikibazo cya biriya byo kuvuga ngo ubu butaka n'ubwo guhinga ngo ubu butaka n'ubwo guturamo ubu ngubu aho ngaho ngo baharekeye ubuhinzi noneho ubu abari bahatuye bose barazamutse bajya ku gasantere batuye hafi aho ngaho umuntu yavuga bavuye hepfo iyo ngiyo niho hepfo
bajya ku mudugudu begera umudugudu bajya aho abandi bari kubera ko urabona hari harasigaye umuntu umwe umwe no kuhatura noneho ntibikemerwa ariko no kuhatura na mbere batarabivuga bari baragize ubwoba bagatinya kugumayo bonyine begera rero ahantu hatuwe ahantu hagendwa burya kuba wenyine ni ikintu kibi ntabwo abantu babikunda cyane cyane iyo ari nyuma y'amarorerwa nk'ariya ubu rero baraturanye abantu barahahirana ubwo urumva umudugudu hafi y'agasantere hatuye abantu bose yego abantu baratumirana mu bukwe hari ubwo njya ntaha nanjye bantumiye ugasanga abantu bose bari aho ngaho bari aho ngaho babutashye bamwe ndabamenya abandi simbamenye kuko hari n'abahimukiye ntazi ariko ubu barabanye rwose ubona babanye neza
nta mbereka irimo
mbere ka sinashobora kuyisuzuma cyane cyane ko ntahari cyane cyane ko ntahatuye ariko nk'iyo ngiyo abantu mbona baganira mbona bajya inama bamwe yenda bara ugasanga hari n'uwarindishije undi utuye aho ngaho ari nk'uwacitse ku icumu yenda utahaba akabwira nk'umuntu uri aho ngaho watuye ati ujya undebera ujya undebera kiriya kibanza abazajya baza bajye bagushaka muvugane cyangwa se umbwire ubona abantu bafatanya bajya inama
mu magambo make ubwo umuntu yavuga yuko kwa kundi kubana kwa mbere gukundana kwa mbere hari inyota yabyo itaravuyeho
barabishaka barabishaka ariko ntabwo barabishyikira neza kuko hari n'igihe umuntu abura uwahamagara kandi ari wenyine ukabona hari abagifite utubazo batarabona neza abantu bisangaho ariko ubundi barabishaka rwose kubana ubundi reka kubana ni byiza kandi biranikora akenshi akenshi birikora kandi ubundi iyo abantu bari kumwe barabana barabana kuko iyo ushatse kwigunga uba nabi ariko iyo abantu bari kumwe nawe barasangira isoko isoko ribari hafi bose barasangira ivomo gusa kuko umuntu yaba wenyine yaba hehe
mu magambo makeya nanone ufite icyizere cy'uko ejo hazaza bitewe nyine n'abantu uko babishaka ejo hubakwa natwe ufite icyizere cy'uko ejo hazaza ari heza nubwo hazaba hasa ukwaho atari kwa kundi wakuze ubona
ibintu bigenda bihinduka ariko bizamo n'amajyambere nk'uwo mugabo wa kimisagara niwe wigeze kuvuga ibyahindutse muri kigali yego ubu nabonye n'iyo ngiye iwacu harageze amashanyarazi kandi
nahavuye atahaba hari ibintu rero bizajya bigenda bihinduka kubera ko abantu bakenerana kubera ko haje ibintu by'amajyambere kandi twese turayashaka ni ngombwa ko abantu bashaka ibyiza bakareba ibyiza imbere kandi bakagira uwo mutima wo gushaka kubishyikira rega hari abantu badindiye hagati aho hari abantu badindiye rwose hari nk'uwacitse ku icumu uriho ariko utagifite utuntu uwo rero akaba nta bantu afite akaba nta bantu afite akaba nta n'utuntu afite
akaba nta bantu afite akaba nta n'utuntu afite uwo muntu rero akeneye kwegerwa n'abo bantu bandi baba ari abacitse ku icumu baba ari abandi batahigwaga bakwiye kumwegera ariko hari igihe bitinda kuzamo atinda kugira icyizere kuko burya umuntu umuntu umuntu wababaye ararushya wakomeretse abarushye nawe yarakomeretse cyane ku buryo ashobora gukenera uwo afitemo icyizere agatinda kumugeraho
yego agatinda kumugeraho mwene abo rero baracyahari icyifuzo ni uko nabo bagerwaho bakongera bakagarura ubu bakifuza kubaho yego bakifuza kubaho neza bakifuza kongera kugira uwo bavugana bagashyikirana kuko ikintu yenda cyajemo cyane hari abantu badashobora kuganira ngo bashyikirane babwirane ibintu byose uko babivugaga uko babivuganaga niyo ya mbere kanavugaga
utwo tuntu rero ntabwo dushira vuba ariko bigenda biza gahoro gahoro
hagati aho twabwira abateze amatwi ijwi rya amerika ko mu buzima bwawe umwuga wawe ari uburezi kwigisha kurera kwigisha no kurera ibi ngibi ndumva byashimangira inyota abantu bafite igitabo cyawe ubwo rero nizeye ko wumvise iyo nyota uko ingana nubwo nubwo wabibwiwe n'abantu bakeya ariko burya umuntu umwe ashobora batinyutse kuvuga yego kandi umuntu umwe ashobora kuvuga n'igitekerezo icyifuzo gisangiwe n'abantu benshi cyane ubwo rero ubwo ngubwo mu magambo makeya iyo nyota ni wowe uzi ukuntu uzayibamara gusa ijwi rya amerika ntabwo yego dukora ntabwo dukora imurikagurisha ntabwo dukora publicite mbese twamamaza ibicuruzwa cyangwa iki ariko nk'iki gitabo cyigisha cyo ndumva bitaba ari muri urwo rwego niwumva ijwi rya amerika ari uko ryagufasha ntabwo ntabwo tuzagutenguha
nzabagisha inama cyane cyane nk'ibyo bavuga byo kugishyira kuri interinete cyangwa
yego yego mukantabana yego mukantabana imakire wanditse igitabo ku isoko si hahandi ndagushimiye cyane
murakoze ijwi rya amerika yego ariko rero
kongeraho amasogonda aragiye
urubyiruko rwaragikunze rwagisomye ye ni uko rero uzabamara inyota rwose inshuti zacu ararekwa ntashira umugoroba mwiza murakarama